Nachekecha, nacheketua, kinachekecha, nacheketua.
murumva radiyo ijwi rya amerika turabasuhuje inshuti muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru hano i washington dc muri kumwe na jeffrey mutagoma amakuru yacu turahera kuyo mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda naho guhera saa kumi n'ebyiri ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru duhere mu burundi aho ku munsi wa kabiri w'uruzinduko rwe muri tanzania perezida w'uburundi evariste ndayishimiye na madamu we ejo kuwa gatandatu basuye ikirwa cya zanzibar nk'uko tubikesha urubuga rwa twitter rwa perezidansi y'uburundi bakiriwe n'umunyamabanga wa leta ushinzwe ibikorwa byo gusigasira itegeko nshinga n'imiyoborere myiza bwana harun sulaiman nyuma yaho babonana na perezida wa zanzibar hussein mwinyi ni uruzinduko rwari rugamije gushimangira ibikorwa bitsura umubano w'ibihugu byombi nk'uko byumvikanye mu ijambo bakuru b'ibihugu byombi bavuze ku wa gatanu ubwo perezida evariste ndayishimiye yageraga muri tanzania yasabye icyo gihugu gushyigikira uburundi guhashya abarwanya ubutegetsi bwe no gukomeza gushyigikira itahuka ry'abarundi bahungiyeyo tujye mu rwanda mu karere ka karongi mu burengerazuba bw'igihugu abakora imirimo yo gutunganya no kugurisha amafi mato mu kiyaga cya kivu basaba ababishinzwe kugabanya igihe cyo gufunga ibikorwa by'uburobyi muri icyo kiyaga baravuga ko gufunga igihe kirekire bitera ibibazo by'ubukene ababishinzwe ariko bo bavuga ko bafunga ikiyaga mu mugambi wo kongera umusaruro ugikomokamo eric bagira ubusa yarabasuye adutegurira iyi nkuru
turi mu nkengero z'ikiyaga cya kivu mu karere ka karongi ahazwi nko ku kibuye mu burengerazuba bw'u rwanda abagore batandukanye bari mu mirimo yo gutunganya amafi matoya azwi nk'isambaza kugira ngo babashe kuyagurisha ni umurimo bakesha imibereho madamu odette umugeni kuri mikoro za radiyo ijwi rya amerika yemeza ko amaze imyaka makumyabiri acuruza isambaza akora muri koperative abakunda isambaza avuga ko muri iki gihe akora uyu murimo hari byinshi amaze kugeraho aho byangejeje ni kure rwose binyigishiriza abana byaranyubakiye turya neza ku buryo ntashobora kurwaza bwaki
wabihagararaho nabihagararaho rwose n'amaguru yanjye yombi kandi nemye imbogamizi tugira iyo mudufungiye mudufungurira tugiye kurwaza bwaki uyu murimo wo gutunganya no kugurisha isambaza ku kibuye biboneka ko ari umurimo wiganjemo abagore cyane kuruta abagabo babo nabo baba bakunze kuba bari mu kiyaga baruba kimwe mu byo aba bagore bahurizaho muri uyu murimo mu buryo bavuga ko bufatika ni uko benshi bumvikanisha ko mu gihe bamaze byabafashije kwiyubakira inzu zo kubamo niba ndi mu nzu nakomoye mu isambaza nkaba ndya neza kubera isambaza nkaba nambara neza kubera isambaza umwana akaba yiga kubera isambaza ubwo icyo ntazirata ni igiki ngewe nabigiyemo nta kintu mfite ntagira inzu ariko ubu mfite inzu nari mfite abana batoya abana bajya mu ishuri ubu ngubu abana banjye bari kwiga kubera iryo terambere ijwi rya amerika rigera ku kibuye ryasanze hashize ibyumweru bibiri habayeho imirimo yo gufungura ikiyaga cya kivu cyari kimaze amezi abiri n'igice gifunzwe mu mugambi wo kongera umusaruro ukomoka muri iki kiyaga muri icyo gihe abakesha imibereho iki kiyaga bavuga ko basaga n'ababuze ayo bacira n'ayo bamira i karongi dutunzwe n'iki kiyaga ariko iyo mugifunze amezi abiri yose rwose bajya gufungura bamwe bararwaye bwaki abajura baragwiriye ubwo rero tubona amezi abiri mudufungira muba mudufunze n'inda n'ubwonko ku bwawe wumva bagombye gufunga mu gihe kingana iki ukwezi kumwe kuba guhagije nta muntu wari ugifite igitoki mu murima bari basigaye badusanga no mu mazu ku buriri bakakwiba uryamye bakikorera byose n'amashuka wiyoroshe bakayajyana utazi n'igihe bayajyaniye
iyo urebye gufunga njye mbona ntakemeranya nabo kuko gufunga njye mbona bigira inyungu cyane ko dufunga umusaruro wabaye muke twafungura ukaba mwinshi ari niyo mpamvu tukubwira ko n'iyi saha dufite umusaruro uhagije uwo nawe uraterwa n'uko twabahagaritse nyine amezi abiri tukaba twarongeye gufungura ubu ni bwana emmanuel ndagijimana umuyobozi w'ihuriro ry'amakoperative y'uburobyi mu karere ka karongi wemeza inyungu mu gufunga ikiyaga mu gihe cy'amezi abiri n'igice uyu muyobozi nawe yemera bidasubirwaho n'abakora mu bikorwa by'uburobyi ko bibateza imbere ukigera ahatunganyirizwa isambaza abari muri uyu murimo bagusanganiza isambaza zikaranze nk'inzira zo kureshya abakiriya babagana
banasangira na nyoko kuko nta kintu Eh, nsangire n'amaboko ye Eh, zirumye cyane ziba z'umutuku yazizabura
Mm. ndumva turyoshye mama wari uje guhase iyo uje guhaha hano babanza kuguha ahubwo ngo mukomere abatunganya bakanagurisha isambaza bakavuga ko iyo barebye ukuntu gahunda zo gufunga ikiyaga cya kivu zikorwa bagasanga hakabayeho ibiganiro hagati y'uruhande rw'u rwanda na repubulika ya demokarasi ya kongo kuko ku ruhande rwa kongo ho batajya bafunga bagatekereza ko umusaruro wabo waba wigira ikongo madamu beatrice mukamana amaze imyaka umunani acuruza isambaza avuga ko abarihira abana bana amafaranga mu mashuri yisumbuye leta yacu ni leta ishoboye ibintu byinshi cyane njya numva bazagira igihe cyo kuganira igihugu cya kongo mu gihe cyo gufunga ikiyaga kongo itakunda gufunga ikiyaga hakaba hakiyongeraho wenda uburinzi bwiyongera ku busanzwe kugira ngo ikiyaga cyacu wenda mu gihe bafunze be kujya bakirubiramo abakongomani kuko urabona nk'ubuje dufite umusaruro ni uko ikiyaga cyarinzwe mu kiganiro na bwana ndagijimana ukuriye ihuriro ry'amakoperative y'uburobyi mu karere ka karongi avuga ko ibiganiro bisa n'ibidashoboka hagati y'u rwanda na kongo gusa akavuga ko buri ruhande rukoresha igice cy'amazi yarwo biriya byo twagiye tubitekerezaho ariko ubona ntibyashoboka buriya njye nabonye ujyanye no gufunga kuba twafunga aho bakaroba n'ubundi umusaruro burya nta hantu ujya icyangombwa ni uko ahubwo twebwe hano niba twafunze dusa- dufata ingamba zo gucunga tugacunga neza wa musaruro wacu kuko igihe tugiyemo n'usanga ntaho wagiye nta mbogamizi irengeye mbona kereka ahubwo wenda bariya bakongomani bo bambutse bakaza twe twafunze bakaroba mu mazi yacu ariko niba bakoresha ayabo mbona nta kibazo gihari ba- bakora natwe tugakora kugeza ubu akarere ka karongi kabarura koperative z'abarobyi zigera muri enye zigizwe n'abanyamuryango mirongo itandatu na batandatu abakurikirana ibikorwa by'uburobyi mu karere ka karongi bakabwira ijwi rya amerika ko kubera gahunda zo gufunga ikiyaga mu gihe cy'amezi abiri n'igice byatumye umusaruro uri kuboneka uri hagati ya toni ebyiri na toni eshatu zisambaza ku munsi nubwo biri uko ibikorwa bya ba rushimusi byo bikomeza kwigaragaza mu kiyaga cya kivu intumbero ni ukubihashya umusaruro ukarushaho kwiyongera nk'uko bitangazwa n'ababishinzwe eh bagira ubusa ijwi ry'amerika ku kibuye mu burengerazuba bw'u rwanda ukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc ubu tugeze mu mwanya wahariwe ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu rwanda
turabasuhuje mwe muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu fm uyu ni umwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango ejo youth eco ukorera i kigali mu rwanda mu kiganiro cya none turaganira ku myumvire usanga abantu benshi bafite ku bandi bitewe n'uduce bakomokamo bityo bakabitirira imyitwarire runaka twifashishije ubuhamya ibitekerezo by'abantu batandukanye ndetse n'impuguke turumva uburyo iyi myumvire igira ingaruka mu buryo bunyuranye ndetse n'uko byakwirindwa iki kiganiro gihagarariwe na roger nigena mizero crispe ari ku buhanga bw'ibyuma naho njye ugiye kukibagezaho nitwa marie claire singizwe tubahaye ikaze ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none twandikire cyangwa uduhamagare kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayidusangaho kuri whatsapp wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandika ejo youth eco ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
kuva u rwanda rwabaho ahantu hatandukanye hagiye hagira amazina aharanga kandi n'ubu niko bimeze mu mateka y'u rwanda buri gace kabaga kazwiho ibintu runaka bikabonekamo umuco uranga abantu baho imbyino imivugire n'ibindi wasangaga abantu runaka bazwiho ibyiza cyangwa ibibi bitewe n'aho bakomoka bamwe bakitwa aborozi kuko agace kabo kiganjemo ubworozi abandi abahinzi n'ibindi si ibi gusa ariko kuko byanarengaga aha ukumva bamwe bavugwaho imyitwarire runaka bitewe n'aho bavuka ntekereza ko benshi muri mwe mwumvise imvugo igira iti abanyabutare bavukana atatu ndetse n'izindi ntarondoye muri iki gihe nabwo ariko usanga iyi myumvire igihari aho usanga abantu bakibona abandi mu ndorerwamo ya kera hari n'aho usanga birenga kubivuga gusa kuko hari ababishingiraho bafata ibyemezo runaka mu gutangira ikiganiro cya none reka tugitangirire ku buhamya bwa gakwaya eriya wo mu karere ka huye waganiriye na mugenzi wacu david hitimana turagaruka mu kanya twumva ibitekerezo by'abantu banyuranye kuri iyi ngingo
njye nitwa gakwaya eriya abantu huye n'aha za butare muri huye iyo ntari ahantu mvuka tuvuge nk'iyo nagiye gushakisha imibereho gupagasa njye mbona abantu bamfata uko ntari urugero nk'abanyabutare rwose bakunze kudufata nk'abantu bagira amanyanga batagira ukuri tubona badufata gutyo byigeze bikubaho ibyigeze bimbaho
tubwire muri makeya byakugendekeye gute ngewe nari ndi ahantu mu kazi ariko bitewe n'inshingano nari mfite ibyo bambitsaga ibyo nagombaga gukurikirana ariko hakazamo akantu bagenzi banjye bakajya bantangaho amakuru mabi ko mvuka i butare ugasanga nyine abakoresha banjye batanyizera bakantakariza icyizere icyo gihe nkiri mu kazi byamviriyemo rwose no kureka akazi kuko nagendaga mbona ntakarizwa icyizere bitewe n'uko bamfata nk'umunyabutare bakumva ko batangirira icyizere ngo nkore inshingano neza nk'uko nzishinzwe byatumye rwose ngewe ndeka n'akazi nisubirira mu bindi twakoraga mu bintu by'ubwubatsi nakoreraga za musanze abo twakoranaga nibo bagendaga bantangaho amakuru mabi bituma rero ngewe nkajya ngenda mbona inshingano nahawe nyine batangirira icyizere neza bakavuga ko ndi umunyamanyanga byahise bituma rwose ngenda inama wagira bene abo bantu n'izihe bene abo bantu bafata abantu uko batari bitewe n'uduce bavukamo inama nabagira rwose ni ukureka iyo myumvire ipfuye kumva ko umuntu avuka icyangugu ngo ngagira amanyanga cyangwa avuka mu mutara wenda ngo ni abanebwe iyo ni imyumvire ipfuye abantu ni nk'abandi umuntu uba ugomba kumugirira icyizere ibyo by'uko byaha avuka ntacyo biba bimaze yego namwe
arakoze gakwaya eriya umaze kudusangiza ubuhamya bwe kuba umuntu yavugwaho imyitwarire runaka hashingiwe ku gace akomokamo hari ababihuza n'ukuri ese abaturage bo hirya no hino barimo n'abo mu bice bikunze gushyirwa mu majwi bo babivugaho iki reka tubumve mu bitekerezo twakusanyirijwe na noel imana ishimwe turagaruka mu kanya
nka za cyangwa baba ngo ni abantu bazi gushabika amafaranga cyane ubona abantu basa nk'aho bababaye kuko niyo bafashe amafaranga ubona yabyaje umusaruro abanyabutare icyo gihe bavuga iyo mvugo igikorwa icyo gihe hagaragara ko abajura umunyabutare ukumva nta kuri yakubwiza niyo mwagana ukuntu aragukwetesha buri wese uko bikimeze urabyumva nyine ariko ni nka bya bindi bavuga ngo umukobwa bamwe agatukisha bose nk'ibyo by'ikibungo byo bavuga ngo ni abarozi bagenda ku butaro natwe nubwo turi abene rwamagana ariko iyo ugiye nk'ahandi hantu mu yandi maperefegitire bajyaga bavuga ngo iwacu ni ikibungo bavuga ngo wanyu ni ikibungo bagahita babikubaza birazwi ko bavuga ngo rwamagana niho haba abajura ba mbere kandi koko wagereranya ugasanga nibyo cyane nk'ubwo bavuga ngo icyangugu niho abantu bashaka amafaranga tugurije nk'inaha abantu bahari bavuye icyangugu hey ku ifaranga ni aba mbere baba barashaka kurusha abo basanze naho bakavuga ati niba niba icyangugu nyine nuko ahanini ngira ngo abantu bagenda baba bahagera bagenda babihasanga nk'uwo murenge w'umutara bakawubona bahagere n'ubwo bujura bakawubona wagera i butare bagasanga nyine ubwenge buriyo nuko icyo nemera cyo umuntu w'i kigali afite itandukaniro n'umuntu wavukiye mu cyaro nyine bitewe n'uko ubuzima bwabo bwa buri munsi bo batunzwe no gushaka amafaranga kandi bagatungwa n'iki n'imbaraga zabo urumva impamvu bavuga ko ari abanebwe mu mutara ubundi akenshi na kenshi ntabwo bigeze batungwa n'imirimo y'imvune abenshi ni aborozi kandi rero umuntu w'umworozi kumubona mu murima akoresha imbaraga ntabwo wahera uvuga yuko yakoresheje im- ngo ni u- yakoze kandi we utigeze ubona afata ikintu kimuvuna nje na- nakoreye ku mupaka wa rusumo baravugaga ngo hariho abantu bagendera ngo ngo ku butaro ngo bararoga ibiki n'ibiki ariko njye ntabyo nigeze mbona ibyo ni ibintu byavuzwe n'abantu ba kera nyine abantu bagenda bifata gutyo ngo ikibungo bagenda ku butaro mu butara n'abanebwe abo bica ngo bavuga ngo bakunda ibintu bavuga ngo bashaka amafaranga nk'abayataye kandi koko niko bimeze umunyacyaha ngo we buriya byanze bikunze ashobora no kugera hano apagasa ariko ukazashiduka afite urupangu ubundi hari n'aho ugera bakagutinya bumvishe ko uriwe ikibungo bye ukaba rwose wo- wanarara mu zahari bakarara batanakinze ukavuga ati byanze bikunda aratoroka cyangwa yakugirira nawe wavuga uti uretse ntayo wacu ikibungo akaba yanagukurikira guhendahenda ni imyumvire abantu bamaze gupfa mu bwonko nyine bakumva ko ari gutyo byashoboka nyine numva bavuga ngo ngo mu ki- ikibungo ngo haba abarozi ngo bagendera ku bitaro nyine ibintu nk'ibyo ku gikongoro ngo haba abanyamibare benshi
Eh, cyane cyane nk'abanyabutare uko nagendaga numva nakundaga kumva bavuga ngo bavukana ngo ayisumbuye ngo hakunze kuva abanyabwenge biterwa rero n'agace baba barafashe iyo mi- kakaremwa gutyo bati mu mutara ni abanebwe bakuba ko ari amagomba baragira inka boroye ko batazi guhinga uretse ko bimeze ubu barahinga barorora byose imirimo baravanze
turabashimiye aba baturage twaganiriye bamwe bati nibyo biragaragara abandi bati ntago bikwiye ko umuntu afatwa mu buryo runaka kuko ntawe uhitamo aho avukira ese wowe ubyumva ute ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi twandikire kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayitwandikiraho kuri watsapu wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandikamo ejo yufu eko ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo
muri studio nakiriye christelle w'icyeza ugiye kutugezaho ibitekerezo mumaze kutugezaho muri iki kiganiro christelle umwanya ni uwawe rero urakoze kumpa ikaze rero wakunze b'ikiganiro ejo nanjye ndabasuhuje ngiye kubagezaho ubutumwa mumaze kudusangiza ku nsanganyamatsiko ya none igaruka ku ngingo irebana n'imyitwarire ishobora gutwererwa abantu bitewe n'agace bakomokamo aha turi kwibaza ku cyo mubona cyakorwa ngo iyi myumvire icike ndetse n'ingaruka bigira twihuse ngoboka jean claude uherereye mu karere ka ngoma mu murenge wa gashanda yagize ati nta gikwiriye kudutanya nk'abanyarwanda dukwiriye gukomeza indangagaciro twirinda ivangura rishingiye aho umuntu akomoka Dusengimana Matusera uherereye mu karere ka Nyarugenge yagize ati umuntu wese akwiriye kubona ubunyarwanda muri mugenzi we atitaye ko akomoka ahantu runaka ati nkanjye bakunda kuvuga ko ndi umunyacyangugu kuko nkunda gukora cyane kandi sindiwe yasoje avuga ko kuba umuntu yaba umunebwe cyangwa yagira ubwenge ntaho bihuriye n'aho umuntu aba akomoka dukomeza hakizimana ezekiel uherereye mu karere ka nyamasheke yagize ati insanganyamatsiko ni nziza ezekeri urakoze cyane yakomeje avuga ko imyitwarire itwererwa aho umuntu akomoka igira ingaruka nyinshi ati hari igihe umuntu akora nk'ikosa bisanzwe ugasanga batangiye kumucyurira aho akomoka cyangwa hakagira uburenganzira runaka avutswa naho fred uherereye mu karere ka huye yagize ati dufite amahirwe yo kuba tuvuga ururimi rumwe ati rero icyakorwa ni uko twashyira imbere ndi umunyarwanda igasimbura ibidutanya dukomeza iradukunda maurice uherereye mu karere ka musanze yagize ati njye byambayeho nkiga mu mashuri yisumbuye nakunze umukobwa wo mu mutara bigera naho nifuza kumutereta ati ariko ntibyabashimishije kuba twakundana njye ntari uwawe naho uwamahoro theoneste uherereye i kanombe yagize ati imyitwarire ishingiye aho umuntu akomoka iterwa n'ubwibone kumva ko bamwe hari icyo barusha abandi ubutumwa amaze kwakira bwari ubu ariko mukomeze mubwohereze ndakomeza mbwakire tuzabuheraho ubutaha urakoze cyane christella ngaho genda ufate akaruhuko gato turasubira mu kanya tugezaho ibitekerezo abakunzi bacu badusangije ku kiganiro cyatambutse ubushize
ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi twandikire kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayitwandikiraho kuri watsapu wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandikamo ejo yufu eko ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
reka nkubwire kuri kiri kiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika ni ku ijana na kane n'ibice bitatu fm reka noneho dufate akaruhuko gatoya twumva indirimbo nyamijyosi y'abahanzi nyarwanda safi madiba na fireman turagaruka mu kanya twumva ibitekerezo mwatugejejeho muri iki kiganiro cya none fireman na safi madiba bati nyamirambo hari ubuzima hari imibereho niho nibera n'ibindi n'ibindi nyamara ubu ngubu wasanga hari uduteze amatwi ujya utinya kuvuga ko ariho akomoka ngo adafatwa uko atari bitewe n'uko bamwe bahavuga reka nkwibutse ko uteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ukaba uri kumva ikiganiro ejo aho uyu munsi turi kuganira ku myumvire usanga abantu benshi bafite ku bandi bitewe n'aho bakomoka urwikekwe hagati y'abantu n'abandi ni bimwe mu bishobora guterwa no kuba abantu bagufata uko utari ahubwo bashingiye ku gace ukomokamo madamu amina nyiranteziryayo ni impuguke mu mibanire y'abantu n'abandi ndetse akaba amaze imyaka cumi n'itatu akora aka kazi avuga ko abantu bakwiye kwirinda gushyira abantu mu gatebo kamwe bashingiye ku duce abantu bakomokamo ngo kuko bigira ingaruka mu buryo bwinshi reka tumwumve mu buryo burambuye mu kiganiro twagiranye ku murongo wa telefone
reka mvuge ngo ikintu gitera iki kintu twakwita generalizasiyo cyangwa generalizesheni ku bantu batuye ahantu hamwe ugasanga hari ikintu babitirira yewe n'uvutse ngo ni ibintu biba byaragiyeho kera abantu bakicara umuntu umwe yakora ikintu cyiza abaturuka aho atuye bose bakazabyitirirwa ariko niba umuntu nanone avuka ahantu yakoze ikintu kibi ugasanga n'abandi bavuka aho ngaho babaye nk'abashyirwa mu gatebo kamwe nawe ngo abantu batuye aha n'aha abavuka aha ni indyarya abavuka aha ni abanyabwenge abavuka aha bazi gushakisha ifaranga hari n'ababigira urwenya bakavuga ngo kugira ngo umenye umuntu ko ari umunyacyangugu iyo arwaye yapfuye ukubita igiceri hasi ngo cyavuga cyane ntakanguke ngo agifate nicyo cyemeza ko umuntu yapfuye buriya umuntu ashaka kubireba mu mbona arebesha amaso anashyira ibintu mu gaciro abantu bashobora kuvuga bati abanyacyangwa bazi gushaka amafaranga ni ukubera ko bavuka bazi kuyashaka cyangwa ni uko bavuka ahantu hari ubucuruzi bwambukiranya imipaka ku buryo kugira ngo atunge amafaranga umuntu ni uko yinjira muri ubwo bucuruzi nyine bwambukiranya imipaka kubona abacuruza bajya hakurya i bukavu akabona abantu bambuka akabyigiraho nawe akumva ashaka kubijyamo ariko nanone tukiyibagiza ko hari n'abandi bahatuye badakora ubwo bucuruzi kandi babayeho ntabwo ari bo bantu bayashaka bonyine amafaranga ni ikintu buri muntu wese akeneye ku buryo usanga n'abantu batangira kutabagirira icyizere atuye amafaranga y'uko yabonye yaguhitamo reka mvuga ngo ni ihohoterwa ni uburyo bwo guhohotera umuntu kumushyira mu gatebo kamwe n'abandi bavuka hamwe kumva ko icyo umuntu akoze cyitirirwa n'abazamukomokaho bose n'abaturuka aho avuka buriya umuntu yakoze ikintu cyiza kuba bahavuka babyitirirwa bumva ari iby'agaciro ariko nanone turebe muri bwa buryo iyo umuntu yakoze ikintu kibi tuve nko kuvuga ngo abanyabutare ni indyarya kandi mu by'ukuri mu mico yose no mu duco twose hashobora kuvuka abantu bavuga ukuri hakavuka n'umuntu umwe utavugisha ukuri ah, ut- donc wa muntu utizewe ariko se kubera iki n'undi wese uhavutse niyo yagira ukuri gute abantu bakaba bicaye bari kuganira ati "Eh, nta mujye mumugendera kure ni umunyabutare urumva bije muri sanse negatifu yo kumushyira mu gatebo kamwe kumucira urubanza ko ari umuntu udashobotse gusa tugendeye ko kubera avuka aha n'aha ingaruka cyane rero bigira daboro hari uku- guhera ku myitwarire ya muntu atangira kumva ari umuntu utifitiye icyizere ufite urwikekwe kandi buriya muri kamere ya muntu mu mibanire ya muntu n'abandi ah, n'aho umuntu avuka umuryango avukamo biri mu bituma aba umuntu wuzuye iyo umuntu avuka ahantu hasi ku ndangagaciro nziza zubaka umuryango nawe avuka ari umuntu wifitiye icyizere reka dufate urugero nka u rwanda nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi jenoside ikirangira umuntu yatinya kuvuga ko ari mu rwanda akavuga ati eee barahita batekereza ko nanjye nshobora kuba narakoze jenoside ariko ubu ngubu kubera ko u rwanda rufite rugeze ahantu heza rufite amateka meza buri wese yifuza kwitwa umunyarwanda umuntu yavuga ko ari umunyarwanda ukumva urishimye ukumva wihagaze nk'ufite agaciro rero ku buryo muri iki kinyejana turimo ntabwo byagakwiriye ko umuntu aho kumubona nk'umuntu aho kumubona nk'umunyarwanda ahubwo umwita umuntu kubera agace avukamo kubera aho yaturutse kubera abo bavukana kuko buriya ah, n'abahanga bavuga ko umuntu buri muntu wese niyo twaba tuvukana turi abana batanu ariko bavuga ko buri muntu wese mu mateka ye aba ari ikinege kuko turabizi mu rwanda hari uduce twinshi tugiye dufite amateka ndetse twe ni- n'iyi generasiyo yacu tutazi ngo ibyo bintu byaje gute umuntu akaba yanibaza kuko ibyo bintu bikomeza gukururana kandi tuzi neza ko bigira ingaruka haba ku mubiri haba ku mitekerereze ndetse n'imyitwarire y'umuntu ukorerwa iryo vangura cyangwa iryo hezwa
turamushimiye madamu amina nyiranteziryayo impuguke mu mibanire y'abantu mwiyumviye ko atari byiza kubona umuntu mu isura y'aho avuka muri studio reka nongere nakire mugenzi wanjye christelle w'icyeza atugezeho ubutumwa yakiriye ku kiganiro twabagejejeho ubushize christelle ikaze nanone muri studio mugenzi wanjye arakoze rero bakunze b'ikiganiro mukomeje kudukurikira nk'uko mumaze kubimenyera tugeze muri ka kanya tubagezaho ubutumwa mwadusangije ku nsanganyamatsiko twaganiriyeho ubushize iyo ubushize yavugaga ku gutanga ibitekerezo hifashishijwe imbuga nkoranyambaga nka youtube aho twibazaga tutese mubona ibitekerezo bihatangirwa bigira uruhare mu gukemura ibibazo bibugarije reka duhere ku butumwa bwa tuyisenge fabien uherereye mu karere ka muhanga mu murenge wa rongi aho yagize ati imbuga nkoranyambaga zigomba gukoreshwa by'umwihariko kuko hari ibyiza byinshi tuhigira naho umuyoboke jean damour uherereye i kanombe mu mujyi wa kigali yagize ati ibitekerezo bitangirwa kuri youtube bifasha abantu batandukanye kwiyungura ubwenge n'ubumenyi runaka mu gutanga amakuru ati binafasha abakora ibikorwa bitandukanye kugeza ibitekerezo ku bantu baherereye mu bice byose by'igihugu ubu ni bwo butumwa mwadusangije tuzasubira ubutaha mu mwanya nk'uyu
turabashimiye mwe mwese mwadusangije ibitekerezo byanyu aha rero akaba ari naho dusoreza ikiganiro cya none aho twaganiraga ku myumvire usanga abantu benshi bafite ku bandi bitewe n'aho bakomoka ese wowe wari uduteze amatwi ni iki wungukiye mu kiganiro cya none
wakoze kubana natwe uyu munsi wifuza kudusangiza igitekerezo ubuhamya cyangwa inyunganizi watwandikira kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayitwandikiraho kuri whatsapp wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandika ejo youth echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
iki kiganiro cyari gihagarariwe na nigenaruje mizero kirispe ari ku buhanga bw'ibyuma njye wakibagejejeho nitwa marie clark singizwe mwakoze cyane kubana natwe uyu munsi naho ubutaha
kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika ni ku ijana na kane n'ibice bitatu fm
inshuti muduteze yombi mu masegonda make tuba tugeze ku isaha kumi n'ebyiri murumva ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru muri uyu mwanya mwari kumwe nanjye jeffrey mutagoma uwashyize hamwe ibiganiro ni dieudonne cyubahiro twese turagira tuti mukomeze kugira ibihe byiza
Look around, look around.